Hello, my people. I did not marry anybody spiritually. I am not Ashley's spiritual husband. Only of Ife break silent. My country people, na welcome to our channel. Yes, my people, in case you never subscribe to our channel, make una hit the subscribe button. All our returnees, God will bless you now. My people, the gist where we say we carry come today na about queen ashley interview where we say she grant give um, social media concerning a marriage with oni of ife di journey so far for palace everything where we say they transpire and many many questions where we say they answer. so during the course of this interview dem even ask ashley say how in feel when e be say oni of ife take a very long period of time to marry am na there na there this question come from na there this answer come come from ashley come talk say here na oni here na oni of ife don marry before for the spiritual world now a lot of people now don turn the whole thing upside down say oni ofife na ashley spiritual husband or ashley um, oni ofife na ashley spiritual husband Why ashley na oni ofife spiritual wife my people i don't know say this spiritual husband and spiritual wife for church dem mean say for the people of wey no god be say if for example somebody they say somebody get spiritual husband or spiritual wife you know say the person go dey encounter a lot of gbasgbos a lot of calamity because the spiritual wife and spiritual husband they dey dey very very jealous you see ah they they dem dey dey very very jealous they no go want make you be say you marry another woman in peace they go must come cause a lot of katakata inside the person life now this interview wey be say ashley only of if a fourth wife grant no go that well with a lot of people even some people wey be say dem be queen naomi loyalist e don't go down well with them. They say queen ashley too they do sabi sabi say because of um, because of eh, Queen, Naomi Grant interview to Punch newspaper. Before you know, Queen Ashley, pick go do notice me, go grant newspaper uh, interview. They say all the end time queens, Now, so they go they try to want to dey uh, eh, behave like say them be Queen Naomi. They go just they want to they imitate Queen Naomi just because of Ooni of Ife love queen naomi so all of them want to dey uh, eh, carry uh, queen naomi trait uh, eh, when uh, na so "Toby sef tobi don follow first go grant interview Toby don follow go grant interview for for um, your view your view tvc when e come go there go dey come go dey talk both the one be say e suppose talk and both the one when e no talk so my people when this whole thing uh, when ashley grant this interview a lot of people they come they bad matter dey say ashley your own too much why be say you go just dey want to they do sabi sabi you want to they do say yes That you know pass my people. ashley don't send though. ashley no cook my send Now they say am so as far as this whole as far as this whole Ooni marriage to to her is concerned na between she and the Ooni of Ife any other person remain in not the important to them. so Ashley na person wey e be say why a lot of Queen Naomi fans they no like and be say they feel say she betray Queen Naomi because she go dey do like say she be better person my people now know say the time when be say Ooni of Ife they marry Queen Naomi when queen naomi still dey that palace when queen naomi still dey that palace All that ayabas we hear say ayabas dem full palace but the only thing wey be say we know be say dem make uh, uh, queen naomi na im be the official wife na be the wife wey be say Ooni of Ife introduce give everybody so everybody know am as the wife and dem tell that ones wey be say dem be girlfriend ayabas dem say make dem no make dem no come out make anybody no grant interview to social media make anybody no just come out at all at all so they were now feeling suppressed You dey say am so they were now feeling suppressed say ah na only queen naomi na im na im na im waka come for this whole royal stuff na there na im wahala begin come They begin dey plan evil begin dey plan all sort of things at the end of the day they succeeded in pushing queen naomi comot make you see am so why bia dey bring this matter be say when oni of ife give dis instruction the only person wey be say the only ayabas ayaba wey be say e dey very very bold to come out na im be queen ashley queen ashley come out come parade herself as the alpha female parade herself as the oni of ife na im be her crown jewel so no be small content actually give us that period because a lot of people were just wondering say who be this woman who be this woman So say e don marry her some say e never marry her some say e don marry her some say e never marry her if we come comment section na so ashley eh, eh, ashley followers and queen naomi followers na so they go dey break bottle dey throway for each other so my people o now wey e be say the only obstacle wey e be say stand on, on their way don comot for palace which is Queen Naomi dem don have their way now so you don see am now my people o Ooni of Ife the koko of this video now be say Ooni of say He no marry any spiritual wife before. Now I don't feel like when I hear this whole thing. Now I say sure. I don't come understand though, my people. I no understand. I no I don't go feel because the way this whole thing they be and eh, the Ashley herself papa the Ashley papa when he be say talk say he and Onion Fife don't marry before. If he be saying get proof oh, if he get proof because person no go just carry just grant interview talk that kind serious word of that magnitude you understand words of that magnitude say him bin don marry Ooni before and e come be lie so maybe with time Ashley go bring proof to let us know say she don marry uh, um, she don marry uh, Ooni because i never see where person go just come come just carry grant interview wey you know say a lot of people go watch am so people now say ashley dey lie say make ashley come out make he come out o oh. make he come show us the wedding ceremony or picture of the marriage wey be say here and oni of ife don marry before say according to people dem say he say spiritually but anything wey be say happen to for uh, spiritual dey suppose to get the physical manipula uh, mani manifestation so people now dey say the physical manifestation of that spiritual marriage be say Ooni of Ife no go get another wife for physical if im dey marry wife spiritually they go dey worry am na the truth be that All right, my people na this one i say make i carry you come touch light i wanna see this matter in case una never subscribe o oh, make una hit the subscribe button na have a nice day bye